re sekaseka mekgwa e farologaneng ya go keteka ngwao ka puo diaparo dijo mmino le metshameko um ya setso re baakanyetsa letsatsi la beke e tlang la khunologo e leng letsatsi la setso mme pele ga re golagana le motlhaping tla re tseye yana re utlwa gore maaforika borwa a reng ka fa ntle ka fa ke go keteka letsatsi la ka la ngwao ka go reetsa dipina tsa setso dijo tsa setso le tsone di le mo teng mowa le go go ithuta go le gontsi thata ka setso sa me jaaka ke le motswana jaaka ke le motswana yana re tla be re dira bojalwa ba setso kwa tirong re tshwe le dikgangkhutswe tsa malobeng tsa setso ka letsatsi la heritage ke ka ngwana ke ke tsena le ene ka go moruta ka diphologolo mo rateng tsa diphologolo tsa rona tsa mo mafikeng then ke be ke tswa ka go cleana le group e ya ditsedi tsaka mo montshiwa cultural village after ba kera go dira dry ka letsatsi la ka la heritage day ke tlabe ke le molateng ke te ke ba family ya me ke bapetse bogobe le tšhotlho le morogo le malamogodu re teketa go le monate gone jaanong jaana ebile ke apeile bojalwa ba setswana ke tlabe ke na le ditsala tsa me go le monate re tlhakane le ba family ba botlhe re tlo ja dijo tsa heritage day letsatsi leo le botlhokwa thata ka gore le ruta gape le gore o gopole ko o tswang teng ebile o gopole gore o mang wana eng eng o tlhaga kae le batsadi ba lona ba ntse fo fatshe ba le ruta ka tsele le tsele le tsele ba tekete motlhaping yaanong ra batlhole ba keteka ba teketa yanong bana ba teketa yaanong ba teketa setswana ke sele se ile yaanong se fofile se teketilwe tsogatlhe tlhapi bo sele o seleng ke ba utlwile barolong ba re leng ba re ba tikita ene ke bomaikemo a re re tla e baakanya kere <laughs> setswana se tswana se bonolo se se boralokelo ka sepedi ba re aowa gape lena setswana sa lena aowa se boralokelo seno no phalwa ke sepedi sa gageso a se <laughs> boralokelo mo tlhamping nna ke utlwile ba re ba tiketa <laughs> a re keteke yanong rona ge re beye sentle re lebelele motlhaping mekgwa e farologaneng ka gore um ba o mongwe a re o isa ngwana ko serapeng sa diphologolo wa go mo ruta ka diphologolo ke tiro e ntle ke matsapa a mantle tota ke a mm. ratile le ene o teketa mm. nngwe wa go mm. apa kitse gore tota ga <laughs> teketa yana bojalo ba setswana bo a reng wa go boapa boa go tswa matsogona na bo tlabela tlhapi ke go amogetse oslindi e re ke go um mo letsatsing le gompieno mo labotlhanong o wa kgwedi ya lwetsi e tlhola hela malatsi a le lesome le borobedi um re mo kgweding e ka yone re reng re keteka um ngwao um le boswa jwa rona jo re bo tlhogeletsweng ke borre le bomme mogolo ba rona um e seng ba ba tswana fela ba ditso tse tsotlhe tse di farologaneng ka ntlheng ya gore ga go ntse ka go ntsana nna ebile ke ke bone mafapha a a farologaneng a puso ba dira meletlo e mo go yone ba sa bitseng batho ba ka go bua go itse gore go sa go sena mm. dipuo go mm. sena metlotlo go sena sepe sa gore ra go reetsa motho a bua a lesi mm ba mm. tla ba apere mebala ya bone le diaparo sa bone tse di farologaneng ka gore ha ke re a ke dire sekai ke re ha le mo lefapheng um la matlotlo mo provinceng ya bokone bophirima ko mafikeng um re merafe e farologaneng mo lefapheng ga ke re mo yaanong mongwe le mongwe ka ba tla apere sezulu sa gagwe mongwe a tla apere sexhosa sa gagwe o mongwe a tla apere sevenda sa gagwe o mongwe a tla apere setswana o mongwe a tla apere sepedi o mongwe a tla apere moaparo o tota-tota le ga e se moaparo wa ko ga bone mme a ikukwang gore o ka raka tlatla o apere mo letsatsing leo jaanong nna nke ke bone seo se diragala seo mme ntse ke reeditse bareetsi ba rona fa ka mokgwao ba go ketekang ka teng letsatsi la ngwao boswa la beke e tlang la luisia ma belle le bone um ke kgatlhegile thata ebile ke itumela thata ga ke utlwa ba bua ka mefuta e farologaneng ya go keteka letsatsi leo ba bangwe ba re ba tla ya kwa dirapeng tsa diphologolo o mongwe a re nna ke ya go nna le ba lelapa ke ba apeela o mongwe a re nna ebile ke ya go kopana le ditsala tsa me re dira sele le sele mme le ba bangwe ba e leng gore ga re a kgona go nna le tšhono ya go ba utlwa gore ba go dirang bone ke tsapa gore le bone ba tla tlhola ba dirile letsatsi la bone e nne le le itumedisang ba bangwe ba kopane ba ba ba ba kopane le bagolo go nna mo fatshe go itse gore tota-tota bogologolo e ne ra go bua ka ngwao go bo go buiwa kaeng jaanong mabana ke ne ke bua le motlhagisi ne ke bua ke mo tlhagisetsa gore o kare e kare ha re bua re bue gore tota-tota re bona re lemoga maitlhomo a kgwedi e e le eng tota-tota nna ka mokgwa ke bonang ka teng ke bona maitlhomo a kgwedi e le go ikgopola e le go gopola gore ka o tswa ko kae le go gopola gore ka o ya ko kae ka ntlheng ya gore ga o sa itse ko o tswang teng ga o ka ke wa ba itse ko o yang teng setšhaba se se senang le morago la sone ebile se sa itse le morago la sone ga se kitla se itse gore se a se lebile ko kae ka ntlheng ya gore ko yang teng go bopiwa ke kwa o tswang teng ebile tota-tota o tshwanetse gore o itse o bo tlhaloganye gore o tswa ko kae gore o kgone go itse gore o ya ko kae jaanong ga re ka re re kopane le bagolo mo eh, kgweding e re mo go yone e ga re ntse re keteka jaana e re ga motho o ile phitlhong e re morago ga phitlho pele ga o ya ko di-after wat wat tse dikeng di buiwe kopana le bagolo ba ba leng teng mo phitlhong fa o mo lapeng fao ka gore ba bangwe ba rona re tlile go ya ko lapeng re tle re tle re kopane re fitlhe botlhe ba bangwe re kopane re dire dikopano tsa lelapa ba bangwe ba ke ba re motho ga go ntse ka go ntse yana re tlabe re biditse mang le mang yo o tla tlang go kopanang le rona a tle gore tlotlela re moreetse e le mogolo re utlwe gore bogologolo go ne go diragala ka mokgontseng jaanong jaanong nna nka rialo ka re tota-tota maitlhomo a kgwedi ke gore motho o ko o tle o lebelele kwa morago ko o tswang teng and ga o ka ke wa lebela ko morago o sena kitso o sena le maitemogelo and ga e le gore ga o na maitemogelo ga re go shebetle eng ga o sena maitemogelo ga ga re go ngate ka maja ga o sena maitemogelo ra leba ko go ene re gore a re bitsa yo o nang le maitemogelo go tla go bua le wena bitsa yo o nang le maitemogelo go tla go go fa one maitemogelo ka ntlheng ya gore mo nakong e e latelang o tla tshwanelwa ke gore o tlotlele bana ba gago o tla tshwanelwa ke gore o bolelele setšhaba sa gaeno o tla tshwanelwa ke gore o bolele bana ba ba santsane ba le bannyane ba morae o tswang ko gone kgotsa ba motse o tswang go gone yaanong ana ba tla itse jang ba tla tlhaloganya jang ba tla leboga jang ngwao ya bone ha ba sa a wena o sa e itse o tla ba bolella jang ngwao ha wena o sa itse o sa o sa itse ngwao ya ya go tswang teng mo bikeng e fetileng ke ne ke ke ke amogetse tota ke re mo bikeng e re tswang mo go yone ke amogetse email e tswang ko moreetsing ke be ke go romella yone o slingdi ke lemogile gore ee. moreetsi yo kore ka mokgwa ke e mo lemogileng ka teng ke a lemoga gore go raya gore wa e lese ya bereka kwa leng teng o na ntse a reditse wa lese a tloga sa pena nna mo fatshe a kwala email oslindi e e utlwisang botlhoko thata oslindi mm. mm. ebile ke be ke lemoga gore ka mokgwa o email e utlwisang botlhoko ka teng e re ke se ke kgabaganye le wena le wena e kere ga o e amogetse o etse o ise ko mongweng a lemoga le go bona gore go raya gore pue re buang mo e, e, e tlatlana la botlhano mongwe le mongwe e mosola go lekana kana kang yaanong ebile a kopa thuso ka mokgwa e kopang ka teng mme ke morile ka re um a seka a lapa pelo a nna ntse a boela mo go rona ga a sena go na ntse a bona dintlha tse pedi ditharo tse a nang le tsone go tla go lemoga gore re ka thusana ka bokgontsing re le mmogo jaanong outland ke ne ke raya motlhagisi ke mora kere um eh, morago ga go utlwa puo e monate e buiwang ke bareetsi ba rona le go reetsa gore bone ba tlile go keteka jang letsatsi la bone la ngwao le nna ke ile ka emelanyana motho ko mole kare ka lemoga kare e re gompieno re ke re tle re kgopotse fela dijo tsa maloba e, e, e se gore ga re bua ka ngwao kgotsa re bua ka letsatsi la ngwao boswa re bua fela ka dijo ba bangwe motho a ka tla re bua ka dipina yaka ke utlwile moretso o mongwe a bua ka dipina o mongwe a ka tla re bua fela ka puo fela fela puu ko raya kare ka kgwedi eno e tlhola malatsi a le masome a medi le bone motho wa tlhola o bua puo ya gaeno fela o e rata o e rekegela kgotsa gongwe ga le gore ga o bue puo ya gaeno wa bua le dipuo tse dingwe go leka go bontsha gore wena o le motswana o kgona go bua sezulu o kgona go bua chivenda o kgona go bua sexhosa yana e re mo o leng teng mo o bue puo nngwe e leng puo ya seaforika go bontsha gore mo o leng teng o a tshela o kopana le merae e mengwe e sele e, e, e, ga re keteke fela foo bangwe ba re motho ka tla re keteka ka meaparo ka mokgwa o re aparang ka teng o mongwe a ka tla re keteka ka mokgwa wa botshelo ka mokgwa o re tshelang ka teng botshelo ka mokgwa re bo tshelang ka teng motho o ka tlatsa rialo gore ka mokgwa re ketekang ka teng jaanong ke be ke nna mo fatshe fela kere a kore ke lese fela ke tle ke gopole ko morago ke gopole ke be ke lemoge dijo tse di neng di jiwa bogologolo gore kana bogologolo go go jewa dijo tse dintseng jang jaaka ebile re lemoga gore batho ba bantsi bone ba itumelela letsatsi la ngwao ka dijo motho nna mo fatshe a re e kere ke tle modula mo fatshe ke tle go dira bojalo jwa setswana jo bo apeilweng ka momela wa eh, mabele eh, eh, gape bo ka dirwa ka morui bula motho nne mo fatshe gore e di ha re sena go re nna dikgang tsa rona <laughs> wa re morula motlhaping tshwara fo e tshwara bikinyana e be e kgoma bikinyana re tle re utlwe morula o <laughs> a re tle re e tswale motlhaping go ntse jalo o um kwa bofelong motho o tlatla wa re kana ra itse gore re na le mogetlo mogetlo e le motogo wa momela mela eh, eh, pele ga o bidisiwa go nna bojalwa yaanong one mogetlo ko one o nowang ke bana ka ntlheng ya gore ra itse ora kerano ga o sena go nantse go diriwa bojalwa jalo bone bone ke jo botlile go nowang ke bagolo re na le dintshe fa go sena go tlhotlhwa go na le ditlhotlhori tsa mabele tse di salang di ikgatile kwa tlase um mo nkgwaneng ditlhotlhori se di a tsewa disoko mo pitseng mme di bidiwe dintse re na le kgatlhi e leng eh, yone e ditelwang ka segwere se se bidiwang gote ke seretse gongwe e, e, e, ka nako tse dingwe go tsenngwa mogwana kgotsa one mamepe a dinotshe le yone eh, re a itse gore fela jaaka bojalwa kgadi ke e newang fela ke bagolo re na le ntlatlawane kgotsa nkgapane e leng bogobe jwa mabele a a sedilweng fela a sa thugwa kwa bofelong re na le nthiane kgotsa legala e, e, e, e leng bogobe jo bo apeilweng ka mašwi jaanong kwa bofelong jwa tse tsotlhe oslindi re kopa ba ga rona gore a ko eh, a beke tlang ka la bone ke letsatsi la boikhutso um re kopaneng motho o ka ba ja letsatsi la ngwa o le o kopane le batho ba bangwe ba ba tla bong ba apeile eh, bojalwa jwa setswana ba batla tla bong ba apeile mogetlo ba ba bong ba apeile dintshe ba ba ka bong ba bidisitse khadi ba ba tla bong ba ba apeile ntlatlawane ga mmogo le nthiane batho bao re tle re tle re kopane le bue puo e le nngwe e leng puo ya ngwaoboswa re kopane ka gore ka re kopana ka teng jalo mme kwa bafeleng ba tsotlhe o sendi ke a rialo ka re mafelo a beke ke yao re tla boa gape re kopana mo bekeng ya latelang ke go lebogile motlhaping wa bankgopotsa dingwaga tse re tle ne re tle re kopane ka ko letlamoreng ka kwa re na le bospirinki le batho ba tswa bo kurumane bokae ba tlhaba dipudi dinku dikgomo le gale go tla boa tsatsi le leng um nako le nako a re tokafatsa dilo re di tokafatsa re boela ko morago ke kgwetlho osdint ke kgwetlho mo go ba tota-tota ba nang le dithata ba reditse gone seng re boele ko mokgongolano wa bogologolo re go apara di-overolo tsa rona tse re ne re di apara o banna o dilori di tla ka dikgomo <laughs> batho ba gapa dikgomo itse tlhola sentle motho montle